bandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazo ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze akazi ko gutwara moto nakamaze imyaka irenga itatu nta kandi kazi mfise kandi n'ibiryo turonka bivuye muri un ayayi moto nayo adufasha kuza turaronka ukuntu ducangacanga n'abana tukabafasha kubarihira ku ishuri bukebuke uno umwe mu mpunzi z'abarundi bamwikambi ya nakivara iri muri uganda aha havuga ingene biyungunganya mu gutwara amapikipiki kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko ibiro vya perezida muri leta z'ubumwe za amerika white house bitangaza ko umubonano ugira kabiri hagati ya perezida donald trump na vladimir putin w'urusiya wari witezwe kuba vuba aha muri amerika wabaye uregezwa inyuma umuhanuzi wa perezida mu vy'umutekano muri amerika yavuze ko trump yifuza kuba ararindiriye gutumira putin kugira ngo amatohoza ariko arakorwa ku ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na gatandatu abanza arangire ivyo vyashikirijwe mu gihe leta z'ubumwe za amerika zatangaje ejo nyene kuwa gatatu ko batazigera bashigikira ingendo y'uburusiya yo yo kwigarurira yigaruriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izinga rya krimeya risanzwe ryegukira ukraine kandi ibihano vyafatiwe uburusiya bitazigera bikurwaho gushika krimeya isubijwe ukraine umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika jeje imigenderanire n'andi makungu mike pompeo yavuze aho amerika ihagaze ku bibazo ca krimeya na ukraine n'uburusiya ejo yishura ibibazo vy'abashingamateka bitandukanye harimo harimo n'ikibazo c'uburusiya leta ya sudani y'epfo hamwe n'umuhari ukomeye urigwana baraye bateye imikono ku masezerano y'ibanze yo kugabangana ubutegetsi ayo masezerano agamije ahanini guheraheza intambara imaze igihe kitari gito ivugwa muri ico gihugu yarinubiwe n'urunani rw'imigambwe icenda itavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuyatera k'umukono abari muri urwo runani basigura ko ivyifuzo vyabo bitashizwemwo mu vyo impande zasinye zemeranije harimo ko perezida salva kiir azobandanya arongoye leta mfatakibanza kibanza nawe usanzwe amurwanya Riek Machar asubizwe mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yahoramwo imbere y'intambara ayo masezerano kandi ategekanya gushiraho inama nshingamateka y'imfata kibanza izoba igizwe n'abashingamateka amajana atanu na mirongo itanu hashirweho ibindi vyegera vy'umukuru w'igihugu bine umwe muri bo akazoba ari umupfasoni ayo masezerano yatewe kw'imikono ejo ku munsi wa gatatu ku murwa mukuru wa sudani khartoum aje akurikira ayasinywe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya leta hamwe n'umuhari warongowe na masha ariko ayo masezerano ntaco yashizeko inyuma y'umwaka asinywe umukobwa umwe mu bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icenda niwe yandura umugera wa sida uko iminota itatu iheze buri munsi ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishami mpuzamakungu onu icegeranyo cashikirijwe kuri uno wa gatatu mu nama mpuzamakungu yahariwe sida amsterdam mu buhorande kivuga ko abakobwa b'imiyabaga aribo babangamiwe kuruta abandi n'uwo mugera na cane cane bivanye n'ubusumbasumbane bw'imitsina iyo raporo ivuga kandi ko habaye gutera intambwe mu kurwanya sida mu yindi imirwi y'imyaka ariko ko mu miyabaga hakiri urugendo rurerure kubwa angelique kijo yafashije kugira iki cigwa gikogwe akaba anaserukira umukorerabushake wa unicef ashikiriza ko umuti ari ugushira abana b'abigeme mu mashure no kubafasha mu bikorwa vyo kwiteza imbere radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ikiganiro turagihera mu makambi uno munsi tubabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nakivale muri uganda ziriko ziriyungunganya kugira ngo zishobore kubeshaho imiryango menyesha amakuru ijwi rya amerika nakivale ignatius bahizi yavuganye n'abatwara amapikipiki hadutegura ino nkuru
ubu ndi hano mu nkambi ya nakivare ndi turimo kureba uh, akazi gatandukanye impunzi zikora kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri iyi nkambi ngaho mu buhungiro ibintu biba bitoroshe tora abasore babiri batwara moto hano eh, witwa nde wowe eh, cyo kumazina kwa Nizigimana Fideli mu nkambi ya nakivare ndahamaze imyaka irenga itatu n'igice aha ndumva ubuzima bw'inkambi butoroshe wowe watoye gute gutangira akazi ko gutwara moto nasanze ubuzima butagoye cyane tumaze gushanga kubera tumaze gutanga ubuzima bushyashya tuhitamo umurimo wa bodaboda gutwara moto gutwara moto ntabwo ari akazi karyoshye kandi ntabwo ari akazi kabi cyane kuko umuntu yarose aragusuma buke buke akiyaranja buke buke yumva nuko nyene nta kundi kuko ubuzima buba bugoye gutanga ubuzima bushasha buba bigoye cyane so mu gutwara moto ubonamo amafaranga agutunga ukabona icyo ukeneye cyose wapi hari igihe usanga bi- bishoboka ukabona amafaranga yo kurya kuko kenshi imoto dukoresha usanga atari izacu ugasanga zo duveresa umuntu afise veresema ya bosi wiwe hamakanwa n'ayo kurya ubwo nuko nyene ndabona ama moto nyinshi hano muri iyi nkambi ni iz'impunzi cyangwa ni- Eh, izi moto ziri ngaha mu nkambi nyinshi ni iz'impunzi kuko nta bagande bashobora guha impu- impunzi moto batazinanye kuko ababosi baba dukorera n'ab'impunzi nka twebwe nyene bivuze ko noneho impunzi eh, zitamerewe nabi zitunze kubona bafite aya moto yose ni uko zitunze Eh, ntabwo zitunze ntabwo zitunze no kwiyaranja urazi ubuzima ko buba bugoye Eh, kavuga no- na mugenzi wawe nawe akazi ko gutwara moto wowe kagenda gute Eh, banza kwanza utubwire amazina yawe nako amazina yanjye nitwa mukadicadi ndi impunzi y'umukongomani atuye ngaha muri nakivale mukongomani uvuga ikirundi Eh, kirundi turagicanga cyose kuko tubaye tubanye n'ubwoko bwinshi bivanye n'ukuntu duharambiye indimi zose usanga twarazimenya Mm.
Bo, um, hano rero na kivaro hamaze igihe kingana gute aha nakivale ndahamaze imyaka itandatu
mu kazi ko, ko, ko gutwara moto uf- ubonamo ama- amahera agutunga n'umuryango wawe ukabaho ukumva ubuzima bugenda neza nta kibazo Eh, na jewe ndashobora kubishingira intahe akazi ko gutwara moto nakamazemo imyaka irenga itatu nta kandi kazi mfise eh, kandi n'ibiryo turonka bivuye muri UN ayayimoto nayo adufasha kuza turaronka ukuntu ducangacanga n'abana tukabafasha kubarihira ku ishuri buke buke ndumva ari akazi karyoshye kagenda neza nko mu- mumerewe neza ndabona mutunze mu- bamwe bafite amamoto abandi bafite amamodoka ntabwo mumerewe nabi cyane kuko twumva impunzi zimera mu makamba yandi je nko ku ruhande rwanjye ndiko ndareba kandi nkambi si, si ya mbere naba mbayemo ngerageje gukompara nk'iyo nkambi nabayemo ino nkambi mbona umenga nk'abantu benshi tubayeho neza ngereranije n'izindi nkambi kuko umwidegemvyo uriho kandi ibiryo kugeza ino saha biruzuye ni vyinshi Eh, ibiryo babaha cyangwa muhinga mukeza ibiryo baduha n'ivyo duhinga imana iyo dufashije izuba ntiribe ryinshi no kweza tureza nk'ino season yo mbona n'uburyohe gusa
mwejeje iki ubu ngubu ibishyimbo bireze ibigori bireze ikintu cyose abantu ba- ba- barima byose novuga ko byeze wavuze ko watuyeho mu yindi nkambi niyihe nkambi wabayemo narabaye mu nkambi y'induta muri tanzaniya ndaba mutabira muri tanzaniya Eh, hose ubona ko ubuzima ha- butandukanye na hano eh, ubuzima buratandukanye kweri ino nogerageza kuvuga ko abantu mbona bayibayemo neza kuruta none ku munsi wakugendeye neza ushobora gu- gu- kubona amafaranga yo gutwara moto Eh, umunsi wangeneye neza ndashobora kubona imitwaro itatu ibiri nk'uko Makumya- mi- makumyabiri mirongo itatu by'amagande ndumva ubwo bikagira icyo bigufasha wowe n'umuryango wawe cyane sawa murakoze cyane kutuvugisha wowe witwa nde nitwa ntezimana feridina nawe uri umwe mu batwara moto ni ibibazo ki abatwara moto bahura nabyo mu gutwara moto cyane muri iyi nkambi abamotari n'ibibazo bijyanye na perime kuko uri kubona umuntu ashobora kukubwira ati va hano utujyane wenda nka mbarara wajya mu nzira bakaba bakubaza nka perime kandi perime ntabwo uba urajya ku- ku rwego rwo kugira ngo ufate perime kuko urabizi hari porosesi binyuramo ibyo rero nicyo kibazo dukunda guhura nacyo ariko ubundi nta kibazo okay. murakoze cyane turashimira ko kubona wowe uri uri impunzi tutunze moto kandi hari ko hari n'abaturage badashobora no kwigurira igare numva hari icyo barusha kandi uri impunzi Eh, imana yarafashe nyine natwe turapagasa imana iraduhereza ako kamoto Eh, hariho abandi rero nabo bagumye ngaha bakaguma bareza amaboko niyo mpamvu rero badashobora kubona iyo moto iyo ukuye amaboko mu mpuzu ugakora urayibona inkambi yimazemo igihe kingana gute wowe iyi nkambi tuyimazemo imyaka itatu urimo wenyine cyangwa ufite umuryango Eh, ndimwo jenyine Mm.
hanyuma amafaranga ubona mu gutwara moto ukayakoresha iki Mm, nayo mbona gu- ndayikenuramwo mu tuntu ntambara neza ntajya neza Eh, Nkaryoherwa.
nkaryoherwa Tukiri mu makambi, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iri mu gikorwa cyo kwandika impunzi z'Abarundi zifuza gutahukanwa ku bushake bwazo mu gihugu cy'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
nk'uko byemezwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu rusenda ivuga yuko muri iyi nkambi batangije igikorwa cyo kwandika impunzi z'abarundi zifuza gutahukanwa mu gihugu cyazo aho kuri ubu hamaze kwiyandikisha imiryango mirongo inani igizwe n'abantu magana atatu na bane irankunda claudine ni umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda ziyandikishije gutahukanwa atangaza yuko ubuzima bubi amazemo igihe cy'imyaka ibiri muri iyi nkambi yo mu rusenda buri mu byatumye ahitamo kujya ku rutonde rw'abazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi ubwo yaseri zabo yatangije igikorwa cyo kubatahukana ku bushake iyo turi ko turapokeranaho baduha indya nkeya cyane bageze ku masoko baduhaye dorari cumi na zibiri hanyuma umuntu akabura icyo azisuma tugasanga ikiro k'ibiharage kiri ku mafu- ku idorari icupa ry'amavuta riri ku rudorari burya turi ufise nk'umuryango w'abana batanu izafungurwa zihwanye na- n'imiryango y'abana batanu ugasanga uzisumye ku isoko uziye amayingabiri mw'ayo mayingabiri rero kugira ukwezi kuzohere ugaca usanga abantu bariko bicwa n'inzara cyane ibyo ntibidufasha ntibenaduhumuriza ntituronka impuzu twambara ku masoko ntibaduha impuzu ugasanga urabuze n'ico u- wambika abana Utwo- ico tukabona ari ubuzima businzikaza umuntu nta gateka k'umuntu ashobora kugira atari mu gihugu c'amavukiro yavukiyemo izo ni impamvu zituma twiyandikisha cyane ngo dutahe ko ntitugira icyo twambara ntitugira ikidufasha niyo ugwaye ukaja mu bitaro nturonke ubuyi ukorera umwana ngo uri kukorera ubuyi zimwe muri izi mpunzi kandi zigaragaza yuko kuba amahoro yaragarutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'icyo gihugu ikaba igenda ikangurira impunzi zahunze gutahuka biri mu mpamvu zatumye aba barundi bo mu nkambi yo mu rusenda harimo abari kwiyandikisha kuzatahukanwa nyuburo Patrick ni umwe mu biyandikisha kuzatahukanwa twebwe igituma tugomba gutaha iwacu mu gihugu cy'amavukiro ni ukubera yuko twumvise hari amahoro kandi ikindi cya kabiri nyakubahwa perezida twumvise ko mu bihumbi bi- bibiri na mirongo ibiri atazosubira kwitoza mu matora icyo gituma turi ko turiyandikisha kugira ngo dutahe mu gihe izi mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda hari iziyandikije kuzatahukanwa hari n'izindi zivuga yuko zitarizera umutekano wazo wo kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kandi n'ubuzima bwo muri Kongo busumba ubwo bari basanzwe babayemo mbere y'uko bahunga ubukene inzara ibyo bituma ntashobora gutaha kuko mba nkibibona habaye politiki hakaba ihinduka tukumva ko habaye ihinduka kuri ku- mu kwitaho abanyagihugu ubwo niho nofata ingamba ni ukuvuga aha mu nkambi ubuzima ni bubi biraboneka ko ari bubi mugabo ku bantu bashakisha bakunda kurondera buraruta mu burundi ni ukuvuga aha urashobora kuronka ngene uronka aho urima naho hari ibibazo byo kwibwa mugabo birashobora gushoboka ukaronka aho urima warima utwo tujumbo tukaboneka warima aho gaceri kakaboneka warima n'iyo nyumbati ikera ariko mu burundi kuko ikibazo cy'ubuzima ubukene nturonka aho urima bivanye n'uko amafaranga yo kuhakota usanga atayo uronka komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu rusenda ivuga yuko nyuma yo kwiyandikisha kuri izi mpunzi zifuza kuzatahukanwa urutonde rwazo ruzoherezwa muri yaseri hanyuma habeho inama izahuza leta ya kongo uburundi ndetse na yaseri hamwe n'iyi miryango yiyandikishije kuzatahukanwa si ubwa mbere impunzi zo muri iyi nkambi ziyandikisha gutahukanwa ku bushake umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hari impunzi mirongo irindwi na zibiri zatahukanwe ku bushake bwazo mwomenya yuko nubwo izi mpunzi ziri kwiyandikisha gutahukanwa ari nyinshi mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira hari izindi mpunzi zihunga igihugu cy'u Burundi zigahungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho zivuga yuko kuba zihohoterwa n'imbonerakure biri mu bituma zigenda zihunga twebwe duhunga umutekano muke kandi umutekano muke rero ugera ku rugo rw'umuntu akarero nka jewe inyuma y'amatora twaraje gutora hacaboneka amajwi mirongo itandatu n'atandatu y'abatoye oya imbonerakure ziraza zivuga ko ari je nari ndabayoboye nca mbona ko uwo munsi byombana bibi nicyo cyatumye naciye impunga nza mu mu nkambi ya taransifero mu isange vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo vedaste ngabo harakenuye ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi aho bamwe mu rwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeza ko inyigisho z'ikigo ubuntu zatumye ruvavanura n'agatima ko gukumirana mu bya politike no mu butandukane bwabo urwo rwaruka ruvuga ko rwasanze kudahuza ari bisanzwe rukabona ko kwijukira imigambi ibateza imbere ariyo nzira nyabuna irashe furera emmanuel ntakarutimana muhuzabikorwa mu kigo ubuntu we ku ruhande rwiwe amenyesha ko abanyepolitike bakoresha urwaruka kubera ruri mu bukene agasaba urwo rwaruka kudahendwa n'abanyepolitike kuko ruba ruriko rurata umwanya muravyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu i bujumbura remonzimana Ikigo ubuntu kiriko kirashikiriza ibyavuye mu mugambi cyakoze umwaka wa 2014 wo kwigisha ugwaruka mu butandukane bwago kuri uyu wa gatatu bamwe mu gwaruka bari mu migambwe itandukanye bemeje ko izo nyigisho zabagiriye akamaro mu bijanye no kubavanura n'agatima ko gukumira abo badasangiye ivyumviro vya politike Samuel Iradukunda nimbonera kure ugwaruka rwo mu mugambwe CNDD duri ku butegetsi mu gihe Martin Hagerimana yahoze agwana mu muhari paripe hutu FNL gambwe sende defitede jewe nki ntaraja mu- muri centre ubuntu hungu twoba twarakorana baca bakora ba- bakerekana ko umenga barasumba cyane abandi bari mu yindi migambi berekana ahubwo yuko aribo bakomeye aho centre ubuntu iziye jewe ubwanjye naciye nkurikiza akaranga k'umugambwe sende defitede neza nk'uko kari naragerageje kuja mu ishyamba ndagwana gatoya ariko birananira tamuhira nashitseyo rero tutumvikana neza n'abantu bari muri CNDD-FDD kugira ngo tubanze tumenye igikorwa cy'ugwaruka twanza kumenya ibikorwa vyinyegeje inyuma ya politiki ngira ngo barahenda ugwaruka cane kubera tuba twishakira n'utwo twisomera sinzi tugaca tuguma dukurikira ivyiyumviro vyabo kiretse abo banyamigambwe abandi izo nyigisho zagiriye akamaro n'abari bafise ingeso yo gukumirana ifatiye ku bwoko ive hari umugisha atanga akarorero ku nyifato y'abanyeshuri bo muri risetora iri muri komine mugambi intara ya bururi nayo jerome niyo yitorera ava mu bwoko bw'abatwa avuga ko imbere y'izo nyigisho atabona iyo aja kubera ikumirwa ry'abatwa mu burundi none ko nakunze isanga abatwa banenwa cyane ati ubu ndiko ndajahe cyangwa ndiko ndava hehe icyo nungutse ni ukubona yuko twebwe urwaruka ikiducanishamo atari bwa bwoko ahubwo ikiducanishamo ishamo yari politiki y'abariya ba- bo hejuru isetora kare yari iranzwe n'ibintu by'amoko n'ibintu byo gucanamwo hagati y'abanyeshuri badahuza ariko aho santire ubuntu ije twabonye inyungu niniya cane kuko utwo dukosa twagiye turagabanuka turateba turahera kugeza yaho ata bintu by'amoko biri mu kigo ca risetora ubu baba abo banyamigambwe eka nabo batabona kumwe abo badasangiye ubwoko bose babona ko abarundi bari bakwiye kubana mu butandukane bwabo no kugendera ku muco w'ubuntu nimba jewe mfise eh, akabira k'ubuhutu menye ko umututsi nawe yaremwe n'imana umutwa nawe twaje tumusanga mu burundi nk'abahutu n'abatutsi ndazi mugabo gusa tukamenya yuko by'ukuri igihugu twese tugisangiye byari kuba byiza twese tugendeye ku muco w'ubuntu tukerekana yuko bese twaremanywe agashusho imana yaduhaye imana ntiyaremye umuhutu ntiyaremye umututsi ntiyaremye umutwa yaremye umuntu furera emmanuel ntakarutimana umuhuzabikorwa mu kigo ubuntu asaba ugwaruka kudata umwanya bishinga abanyepolitike ahubwo bagafashanya mu gushinga imigambi kugira biteze imbere none n'ubu u- hariho ugwaruka ruta umwanya mu bintu byinshi bitagira mvura bibaza ngo bariko barikingira naho bariko barata umwanya boja muri iyo ntumbero nshasha yo gukorana yo kurabana ryiza yo gufashanya yo gushinga imigambi hamwe bosanga bariko barunguka ibintu birengeye kure n'iyo ivyo batariko bararonka ubu uyu mugambi w'ikigo ubuntu wigishije ugwaruka rungana n'amajana icenda ibijanye n'amahoro n'ubuntu ugwaruka ruva mu makomine cumi n'atanu ari mu ntara zine ziri mu gihugu c'u burundi arizo gitega karusi rumonge na makamba ubwo gwaruka mu butandukane bwago rwemeza ko rwahavuye ruhindura inyifato ubu rukaba rushira imbere imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma rwashinze ishirahamwe ryo kuguranana vicoba village community bank iryo naryo rigafasha gutanga ingurane kuwerekanya umugambi utomoye wo kwiteza imbere i bujumbura remunzimana ijwi rya amerika amakuru avugwa ku burundi turacayabandanya yarusha muri tanzania hamaze iminsi habera inama y'abahinga bategura igice ca gatanu c'ibiganiro bihuza abarundi intumbero y'iyo nama yarimo n'intumwa za onu n'ubumwe bwa afurika ni uko ivyo biganiro vyoba imbere y'uko ukwezi kwa munani kurangira ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu akurikiranira hagufi ivy'ibiganiro vyarusha pierre claver niyo nkuru iyo nama y'abahinga yabereye yarusha muri tanzania mu ibanga ntangere yarimo intumwa zidasanzwe z'ishami mpuzamakungu onu izizerukira ubumwe bwa afurika izavuye mu biro bikuru by'umuryango afurika y'ubuseruko hamwe n'izavuye mu biro by'umuhuza mu matate y'abarundi benjamin mukapa amakuru twahawe na bamwe mu bitabye iyo nama batashatse ko amazina yabo amenyekana avuga ko iyo nama yatanguye ku munsi wa gatanu w'induheze gushika ku munsi wa kabiri w'iyindwi ibibazo nyamukuru bariko bariga ni bine ica mbere ni ukuraba ikirangaminsi n'amatarike yorohereza impande zose zegwa n'amatati ya politike ari mu burundi aho bavuganye ko ivyo biganiro biriko birategurwa vyomara n'imiburiburi iminsi icumi nta tarike ntabanduka iramenyekana gusa bemeje ko vyoba mu mpera z'ukwezi k'umunani imbere y'uko iryo sango rigera hamwe no gutanga ubutumire abari muri iyo nama bavuganye ko yaba leta nabo batavuga rumwe bazoba babajijwe imbere y'uko itariki cumi na zitanu z'ukwezi k'umunani zigera ikindi izo ntumwa zaganiriye ni cerekeye abotumirwa nk'uko amakuru ijwi rya amerika ryaronsa bivuga abari muri iyo nama bumvikanye ko hotumirwa abanyepolitike benshi bashoboka bakunga kunganirwa n'abandi bafatwa nk'indorerezi bo mu mashirahamwe yigenga canke iyindi migwi ifise ico yoterera kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu nk'ugwaruka n'abakenyezi abihebeye imana n'abandi yamara bavuganye ko hatotumirwa abantu bateye impari bashobora gutuma hari uruhande rutitaba baranavuganye n'ikibazo cerekeye ingene inyuma y'ivyo biganiro hoboneka amasezerano yorohereza impande zose hamwe n'ingene yokwitwa mu nyuma agategwa ko umukono amakuru dufise atubwira ko bemeje ko muri ayo masezerano hazojamwo ikirangaminsi cayo n'umugwi uzofasha mu ishigwa mu ngiro ryayo ico bikoze ingingo nkuru nkuru zoja muri ayo masezerano ziracari banga gusa ngo harimwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora ashobora kuba ku isango impande zose zizokumvikanako n'ikibazo cazova uburyo bw'amafaranga akenewe muri ivyo biganiro nticasigaye inyuma aho ishami mpuzamakungu onu hamwe n'abandi bafasha muri ico gikorwa nk'ubumwe bwa buraya bemeye ko hamwe impande zose zemeye kwicarana atacobuza ko bazotanga uburyo ico gice c'ibiganiro kigira gatanu gishobora kuba ica nyuma kibereye hanze y'uburundi ibindi bikazobandaniriza mu gihugu hagati hakiyongera ko ingene umutekano w'abazovyitaba wocungegwa umuvugizi w'umuhuza akaba n'umwunganizi wiwe makoca tembele yemeje ko hariko harategurwa ikindi gice c'ibiganiro bihuza abarundi yamara yirinze kuvuga vyinshi yatubwiye ko ata makuru akwiye abifise ko yongeye ko ko vyinshi bizomenyekana mu ndwi ziri imbere mu ndwi heze umuhuza mukapa yari yabonanye n'umuhuza mukuru yowereka guta museveni atwara igihugu c'ubuganda kugira ngo barabe ingene barangiza ako kazi bahawe n'akarere ka afurika y'ubuseruko haraheze imyaka hafi itatu umuganga uri ku butegetsi cndfdd umaze igihe usaba ko abahuza borangiza vuba ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu maze cihutirwa kikaba gutegura amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatavuga rumwe na leta nabo babananya gushikiriza ko hataragera kurangiza ivyo biganiro kuko ku bwabo bitaratangura neza ivyo biganiro bihuza abarundi birongowe na mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania vyaheruka kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze pierre claver niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru arakenuye mu kanya isase ca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
ca bijya biza biranugwanugwa ko ari vyo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari vyo nivyo nivyo eka si vyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupingirike wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno musi rero turagaruka ku byo gufasha abantu hanikora mu burundi aho kuno wa gatandatu hategekanije ko hazotangura guhimbazwa umunsi wahariwe gufasha abantu hanikora ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u burundi asohoye itegeko mu ntango z'ukwezi kwa gatanu agena uwo munsi n'itungwana ryawo ariko uburyo bizokorwa n'inzira zo gushikira abantu hanikora hamwe n'ibindi bibazo ni bimwe mu byo uh, twabateguriye kubahako umuco kuko biriko binugwanugwa ko vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi yacishijwe ko amaso bujumbura na mugenzi wacu diane independence itegeko inimero ijana agakwego ubusa mirongo itanu na gatatu ryo kuwa cumi na rimwe z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ry'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza rivuga ko hagiye kwama hahimbazwa umunsi wahariwe bantaho nikora uwo nawo wagenywe ko uzokwama uba rimwe mu mwaka ku munsi wa gatandatu urangiza ukwezi kw'indwi bamwe ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe n'aba basanzwe basegerereza mu mabarabara bavuganye n'ijwi rya amerika barashima iyo ngingo ni byiza kuko abapolisi baratwiruka ko batujyana iminsi yose abadusanze batujyanye batura muri peseri badufunga ukwezi kose cyangwa amezi abiri byose ibyo fungura n'icyo nkora ndoguma muhira kuko sindoguma ndicaye muhira ngo ndindire ngo mama ngaburiye ngo iki cyangwa inda nandi nkaronka icyo ngomba ndakora nabuze n'umucahe nokora nabuze n'akazi nokora muga hari ibintu je byinshi minzi nyene mugabo narabuze icyo bimfasha je nkeneye akazi niba ari imfasha ibishushanyo boma biruca yuko je notuma nironkera akazi nyene nkaguma nkora abandi mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura basaba ko igikorwa nk'iki cokorwa mu muco kugira ngo imfashanyo ishobore gushikira bigenewe je vrema gufashanya ni vyiza kuko hariho abantu usanga bakenye gusumba abandi ariko babikore mu muco ku buryo urashobora gusanga hatanwa nk'imfashanyo ugasanga bagize ngo kumuhana ngo bazotanga nka senkisa canke igihumbi ugaca usanga izo mfashanyo baregeranije babandi batishoboye ntibazironse nk'uko vyari biteguwe gutegura aca usanga yigiriye gukora mu yindi migambi byiza rero bateguye ko bafasha aba batishoboye bobafasha nyine ayo dutanze twe twaba tuvuga ngo turiko turatanga amafaranga agashikira nyine uriya muntu amugaye canke ntaho nikora akamushikira kurya nyine ntihagire izindi nzira acamo kuri ibi iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riratomora neza ko hazoshirwaho amakomite mu makomine akora ico gikorwa afashanije n'amashirahamwe asanzwe yitaho bantaho nikora kukaba nkako umwe mu barongoye bene ayo mashyirahamwe oda nd'umwami arongoye fondasiyo tabita akisiyo avuga ko abo mu ntwaro bigoye ko bamenya bantaho nikora bonyine baje bakatubaza twobereka abo bantu nikora aba ari bo n'urugezo bakwiye gufashirizwamo kuko bose ntibakeneye imfashanyo zimwe hari uwo kubaza ko akeneye impunzu atari ko akeneye impunzu ahubwo akeneye gufashwa mu bundi buryo bwo mu mutima bwa hehe hari ukeneye umutahe hari ukeneye ikindi kintu akora si iminsi yose abantu baba bakeneye impunzu cyangwa indya bantaho nikora bara uburyo bwinshi rero twe turazi ubukene n'ico abo bantu baba bakenye bantaho nikora rero twe turazi aho bari turazi n'abari bantaho nikora kurusha abandi hama ikindi ntaho nikora arinda ashikaho yomenywa na musitanteri akamenywa nande uyo aba ari ntaho nikora mu buryo ugereranya yuko bubayabaye nawe ntaho nikora uw'ukuri ntibaza ko nabo mu nzego batamumenya kuko kenshi basa n'abantu bibagiranye bimwe mu byo abantu bibaza haba ku mbuga ngurukanabumenyi cyo kimwe n'uyu munyagihugu ni uko ibintu bizokorwa kuko bavuga ko hari izindi ntererano basanzwe basabwa mbere rimwe na rimwe hakajamwo n'inguvu ni uko nyine abantu bato bato dusanzwe dukenye ntibaduteguje nta muntu azi ati ibintu bimeze gute kandi urabona yuko bifatanye n'ibiriya byerekeye guterera amatora umva rero tuzi ko bizoba ku nguvu ntituzi rero nuko tuzogira naha nyene ubushikiranganji bwo gushigikirana buratomora ko umuntu azotanga ico afise umushikiranganji martin ivy'abandi aburongoye abandanya avuga ko atagahato kazojamwo mugabo leta ico yakoze yaratunganije ingene iyo ntererano yotozwa ifatiye ku migwi y'abantu abakozi ba leta abadandaza amashyirahamwe abanyeshuri ariko nabo nyine babishaka twarasiwe ko atagahato karimo turarabwira mbere tuti n'umufongisiyoneri uvuga ati jewe iyo nterano ntayo nzotanga aravyandika akavyandikira abaserukira leta muri iki gikorwa hama bakamenya ko atazoheza agakatwa amafaranga nk'uko bisanzwe tubasomere bimwe mu byavuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe intererano zigiye kuba umurengera uyundi ati aha mbe ninatanga amata bazoyashikiriza ntawe nikora atarapfa bitunganijwe gute tubandanye n'uyavuga ati ntabara ayo n'amafaranga leta ishaka kwikoreshereza tugarukirize kuri uyavuga ati ni igikorwa cyiza cyane gikwiye kwitabirwa n'abantu bose bakunda igihugu n'abakibamo ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse harakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye bakozi n'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke innocent kimenyi yegeranije amajwi na junior yamufashe muhinga bw'ivyuma bifatikanije na joe diane na nahazwe nari ndemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi twempi twifurize kuranigwa tukizera kuzosubira kuba turi kumwe namwe ejo mu mwanya nk'uyu nyene muri kino kiganiro canyu iwanyu mu ntara